In radio is with Americ. radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe nshuti mwese muteze amatwi turi kumwe na muri kumwe na fidel niyo ngabo ngiye kubashikiriza amakuru yo muri aka kanya abanyekongo hafi amajana umunani bakuwe mu vyabo n'intambara mu ntara ya kivu yo mu buraruko iriwe imbere y'ibiro vya buramatari w'iyo ntara twebwe tukaba tuje hano kuri guverinoma kugira ngo tubaririre barwane n'aduyi ahasigaye badushakire umutekano wo kugira ngo buri muntu asubire iwabo uwo ni umwe mu banyekongo bakuwe mu byabo n'intambara muri leta zunze ubumwe za amerika umushikirizamanza adasanzwe jack smith yasabye sentare gutangura mu kwezi kwa mbere gutaha urubanza rwa donald trump yahoze ari perezida wa amerika ku vyaha aregwa vyo gushaka guhindura ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye byagiraho muja mu kanya gato amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri leta zunze ubumwe za amerika umushikirizamanza adasanzwe jack smith yasavye sentare gutangura mu kwezi kwa mbere gutaha urubanza rwa donald trump ku vyaha aregwa ibyo gushaka guhindura ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu thomas kamirinde urubanza ruzabanzirizwa mu kwezi kwa cumi na kabiri gutaha no gutoranya abaturage bazaba bagize urukiko rwa rubanda jury mu cyongereza ruzaruburanisha rwo nyakuri mu mizi yarwo rwatangira ku itariki ya kabiri y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane mu nyandiko yashyikirije umucamanza umushinjacyaha avuga ko bazarugaragazamo ibimenyetso byabo mu gihe kiri hagati y'ibyumweru bine n'ibyumweru bitandatu umucamanza aramutse yemeye iriya tariki ya kabiri y'ukwa mbere gutaha byatuma Trump amara iminsi y'imibyizi yose mu rukiko igihe cyose cy'urubanza bityo ntiyabasha gukora politiki kandi amatora y'amajonjora yo mu ishyaka rye ry'abarepubulikani azatangira ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwa mbere ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane we n'abavoka be bafite umugambi ko mu cyumweru gitaha bazabaza umucamanza niba yafata indi tariki iri inyuma cyane yiriya ya kabiri y'ukwa mbere umushinjacyaha yifuza umucamanza yabwiye impande zombi kuko izi mpaka zatangiye kera ko ashobora kuzabaha umwanzuro mu nama bazakorana bose hamwe ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'uku kwezi mu rundi rubanza Trump aregwamo ibyaha byo gutunga amabanga y'igihugu atabyemerewe n'amategeko umushinjacyaha Smith yasabye umucamanza ko rwatangira kuburanishwa ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa gatanu mu mwaka utaha Trump n'abavoka be bo bifuza ko rwazatangira nyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu ataha azaba mu kwezi kwa cumi na kumwe ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane Trump ahakana ibyaha byose aregwa muri izi manza zombi urakoze thomas kuri iyo nkuru muri niger abasirikare batembagaje ubutegetsi bwa perezida mohamed bazoum bagabishije ko bashobora kumwica mu gihe hogira igihugu kibanyi na kimwe cyokoresha ingufu za gisirikare kugira kimugarukane ku butegetsi ibi tubishyikirizwa na tiyerive ndayishimiye babibwiye abategetsi babiri bo mu bihugu byo mu burengero barimwo wa amerika umwe mu bategetsi ba gisirikare b'igihugu co mu burengero yabwiye itororokanirizo ry'amakuru y'abanyamerika api ko mu bavuniwe akagohe baburirwa ku bwicanyi bushobora gukorerwa perezida mohamed bazumu barimwo icegera c'umushikiranganji ajejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu victoria nuland abaserukira batembagaje ubutegetsi bwa nigeri babibwiye victoria nuland mu rugendo yahoramwo muri nigeri nk'uko itororokanirizo ry'amakuru y'abanyamerika api ijwi ry'amerika rikesha ano makuru ribivuga itororokanirizo ry'amakuru api ntirivuga igihugu umutegetsi yarihaye ano makuru akomokamwo gusa hari uwundi mutegetsi wa amerika yemereye api ko aya makuru atakinyoma arimwo uwo mutegetsi yasabye ko amazina yiwe adatangazwa kubera atarusha bwo kuvugana n'ibimenyesha amakuru yahawe abategetsi batangarije api amakuru y'ubwicanyi bushobora gukorerwa perezida muhammad bazumu imbere y'uko ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi hagati y'ibihugu byo muri afurika yo mu burengero sedeawo ritangarije umugambi waryo wo gukoresha ingufu za gisirikare mu kugarukana demokarasi muri nigeri amerika yavuze ko iri ku ruhande rwa sedeawo ariko yirinda gutomora nimba ishigikiye ingufu za gisirikare iryo shirahamwe rikangisha gukoresha canke itarishigikiye Anthony Blinken atwara ubushikiranganje bujejwe imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu yagabishije abatembagaje ubutegetsi bwa Nigeri avuga ko umutekano wa Perezida Mohamed Bazoum uri mu minwe yabo Blinken yavuze ko Amerika ifise impungenge ku mutekano wiwe n'uw'umuryango wiwe
ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi arakoze mugenzi wacu barakoze bayadushikirije muri ko mubandanya kumviza radiyo ijwi rya amerika isaminanira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini abanyekongo hafi amajana umunani bakuwe mu vyabo n'intambara mu ntara ya kivu mu buraruko biriwe imbere y'ibiro vya buramatari w'iyo ntara impamvu na kababaro bavuga ko bategwa no kubura umutekano mu bice babamwo jimi shukurani bakomera adufitiye ibindi kuri iyi nkuru mu masaha y'igicamunsi nibwo aba bahunze ingo zabo bacumbikiwe mu nkambi zitandukanye mu ntara ya kivu ya ruguru bahuriye ku biro by'umuyobozi w'intara biri muri komine ya goma muri karitsiye ya himbi ahazwi nka mize ni nyuma y'urugendo rurerure rungana n'amasaha ane bagenda n'amaguru bakoze bava mu nkambi za kanyarucinya bulengo dombosco na rusayo zose ziri muri teritwari ya nyiragongo no mu burengerazuba bw'umujyi wa goma rwabaye amahoro ntawahutajwe abashinzwe umutekano bagendaga iruhande rwazo kuva aho baturutse batinya ko bashobora guteza akavuyo mu mujyi hose ariko nta byabaye bakigera ku biro bashatse kwinjira imbere ariko bakumirwa n'abapolisi barinda ibiro bya guverineri nyuma yaho nibwo basabye ko hinjira ababayoboye kugira ngo bagirane ikiganiro na guverineri constant makongba ariko ntibyagira icyo bitanga kutakirwa n'abayobozi byatumye aba bakuwe mu byabo bafata icyemezo cyo kwirirwa bicaye mu muhanda hagati y'umujyi ku muhanda uva mu mujyi rwagati uja muri karitsiye ya himbi na keshero muri komine ya goma abavuganye n'ijwi ry'amerika bagaragaje ko barambiwe inkambi twe ni ikibazo cyerekeranye n'inzara ibiryo biraza twe ntitubiboneho ubwo twabonye ko inzara igiye kutwica tubona tuzanga bo icyatumye tuza hano ku buyobozi bwa guverinoma twazanywe n'akababaro dufite tukaba twicaye ahantu bita ikibati kuhicara kwacu tukaba tutanezerewe inzara iratwishe tukabura ibiryo tukabura amazi noneho twebwe tukaba tuje hano kuri guverinoma kugira ngo tubaririre barwane n'aduyi ahasigaye badushakire umutekano wo kugira ngo buri muntu asubire iwabo aho yaturutse abandi batsembye ko batava leta itabahaye igisubizo ku bibazo bamaranye iminsi mu nkambi tukuvuza ngo tuhave tumvishije igisubizo cy'abakuru cyerekeye cyo kuvuga ngo bazatubure dutahuke ariko yuko indambara yashize ariko bakagira n'icyo botugenera cyo kurya turavanga tumaze kumva igisubizo cyaho twaje kumutakira nk'umubyeyi wacu kugira ngo baduhoshorere intambara mu gihugu cy'iwacu cy'imasisu kugira ngo dutahe wenda tujye kugwa iwacu moise bizimana wahunze aturutse mu teritwari ya rucuru aragaruka ku cyakurikiraho leta ikomeje kwanga gukemura ibibazo byabo igisubizo ni kitaboneka kuko twaratase cyane ntabwo turava aha ngaha turicara cy'ibicumweru k'ukwezi iba meza ngahe tuba turava aha ngaha nta gisubizo kitarakaboneka kandi uko dukeneye turava aha ngaha ari uko baduherekeje tugisubiye iwacu mu teritwari yacu ya rucuru ariko nta turasubira mu nkambi ubu ngubu inzira ni imwe gusa kuko bashyizeho za seserefe seserefe zarashize ubwo ubu ngubu inzira ni imwe no gukubita n'intambara ku ntambara madamu mukangamije domitira na bagenzi be bo babona ko icyangombwa ari ugusubira iwabo bagasaba leta kurangiza intambara muri rucuru na masisi ngomba kupfa niyahura ngasubira aho nabaga ngasubira iwanjye mu matongo kubera ino mbega ndi kureba amayisha gino gatunaniye ndegereje igisubizo kirava ku mukuru n'imbara tubyira naba nta gikozwe twebwe turafata imyanzuro yo kuzajya kwiyahura muri yaduyi none batubabarire wenda badukurire abo bareberi iwacu baducyure tujye mu mirima yacu twongere duhinge tubone ibyo kurya naho victoire hakizimana we yizeye ko abayobozi bari bushakire igisubizo kirambye ku bibazo bamazemo igihe twizeye yuko hari ikiribuze gukorwa puru kuko urabona ni iminsi miremire abantu batesetse urazi mu nkambi hirya no hino tuzi yuko ubuyobozi bugomba kureba akababaro abaturage bafite bagakoresha imbaraga zishoboka zose kugira ngo abaturage basubire mu byabo nubwo aba banyekongo bakuwe mu byabo bahisemo kuba bimura ibyicaro byabo ku biro by'ubuyobozi bw'intara baremeza ko hari n'abandi muri bagenzi babo batabashije kuza kubera kubura imbaraga bitewe n'inzara ibibasiye umuyobozi w'intara ntacyo kugeza ubu arabwira itangazamakuru kuri iki kibazo dore ko abanyamakuru bangiwe kwinjira imbere jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma ijwi ry'amerika uruwa mbere uruwa mbere uri gitego
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu burundi imiryango igera ku ijana na mirongo itanu yo muri site ya muyange ya mbere iri muri komine gihanga mu ntara ya bubanza irageramiwe no kuba mu mazu yasenyaguritse inkuru ijwi rya amerika ryifashishije abakunzi baryo tuyisomerwa na tiyerive ndayishimiye imvura yiguye ndahagarara abana bakahagarara tukabura iyo tuntu uyu ni umwe mu banyagihugu babangamiwe n'uburaro bubi muri site ya muyange ya mbere muri komine ya gihanga muri rusangi amazu menshi agizwe n'impome zine zigumye inzu muri izo isoko ryacu ryishikiye aho ku muyange ritubwira ko hari imiryango iba mu mazu asigaranye impome zitatu canke zibiri gusa impome zabomotse zimwe zizibijwe ibishakara by'imikaratusi izindi ntazo ba zibiye inzu ziri ku murara hari n'ayandi mazu agifite impome zikwiye ariko amabati yaratobaguritse abanyagihugu bose babamwo bose bavuga ko bagowe co kimwe kuko amazi y'imvura hamwe n'imbeho bibabangamira asha amazu yoyo emwe nibanga sibyo kuvuga imvura igwe urabona nk'iyi nzu urashobora kubona amabati ameze neza ariko wagira ugere mu nzu ugasanga ni ibihengeri byaratobaguritse nko kwa mukecuru wanjye wewe hari aho imvura igwa akagenda yimura ibintu yimura ariko uhagaze hanze wavuga ati iyi nzira akomeye ubu muci ndahiriwe aho imvura izogwira nzoreka nk'amabasi abiri ariko mpora ndarandakamo induru mu ijoro turaha mu nzu twenyene kugira badutabare ntiduhave dutwagwa cyangwa ngo tubomokereko umukuru w'umutumba wa rugungu urimo site ya muyange ya mbere ntirandekura augustin asaba abamukurira mu nzego kugira ico bakoze imvura itaratasura mu bisanzwe nk'icyifuzo cy'iwanjye nifuza ko imvura itotasura ibasanga aha hantu bari kuko muri ko muraraba nk'iyi nzu namwe murabona nko mu gihe imvura itasura igasanga y'umuntu twibaze ko atabuzima bwiza azogira niyagira imana ntimugwe ko azoba ari imana ifashije aba banyagihugu bo muri site ya muyange ya mbere bavuga ko ayo mazu bari bayubakiwe na leta y'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'indwi bakaba bahegeranirijwe bavuye mu buhungiro butandukanye kubw'intambara zagiye ziraba mu gihugu bituma mbere bamwe batakaza amamuko yabo nk'uko niyo saba Evangeline abitwiganira nkaje navukiye mu buhungiro mugabo maze guca ubwenge nshandaza ngezino ababyeyi banje baca bahitanwa n'intambara kugera umwanya ni iyi saha sinokubwira ngo ababyeyi banje ngo bava rero mbona ko muhiri wacu ari ahanyene amikoro yacu nayanyene twe duca tubona ko iwacu ari ahanyene leta yadushize barashima ko leta yari yabaronkeje aho bakika umusaya ni ukuvuga imetero mirongo ibiri kuri metero mirongo ibiri ariko baranegura ko byanse ko ibarose amatongo yo kurimamwo kandi haheze imyaka mirongo ibiri bayasaba muri kino gihe bavuga ko ari naco gituma batagira amikoro bigatuma badashobora no kwisanura kugaburira ayo mazu ni ukuvuga turabaye mu buzima bugoye cyane turinda kujya guca itasha iyo mu mapuruderi cyangwa hariya za gihanga ibijumbu byeze abantu bo ngaha bajya kubicweba iyo za gihanga nibwo buzima tubayeho nk'ubu rero muci ataho turonka tujya kubicweba cyangwa ngo tujye guca itasha ni ukuri turabayeho nabi cyane rwose aha ndagowe aha rusengira n'agahuzu nambara n'ubu kuva mu gitondo twiriwe ubusa nta kintu dufise tujya abana bagabamfire ko n'inzara aha ndamerewe nawe abana kuva kare bagunyambwa none mama tugire gute none jewe ngirene none kuva ngenda kukumaseka erega baravoma bakampimba ariko ihe ngenda nkabura n'igihe ngenda nkaronka aha ndagowe niyo saba evangeline asaba leta kugira ico ikoze kugira ntizoje kuyora yasheshe twe nyabo nibadufashe badusanurire nk'uko babaye ababyeyi bakadukura mu mihinga itandukanye n'ubundi bagira icyo bakora amazi atararinda kurenga inkombe mu minsi ngaha twaragize ikibazo kitoroshe cy'inzara abantu barapfa ku bwinshi amashyirahamwe atandukanye aradushikako icyo gihe imana iraturokora mugabo by'ukuri ndiko ndaraba no muri uyu mwaka turimo hamwe atamugira neza yogira icyo akora ndabona ko iri tutorimara kubera ibibazo mbona dufise ni birebire cyane rwose kandi abantu bashonje ni benshi umukuru w'umutumba rugunga aragaruka akavuga ubufasha burama bwo gutabara aba banyagihugu ikintu cya mbere bakeneye ni ubufasha bwo kuntu boronka aho barima kuko umuntu afise aho arima n'aho ahomba birafasha abari mu bandi bahombye hama ikindi kigira kabiri ni ibitungwa bito bito ibitungwa bito bito bigwira n'ingoga bajya abantu bafise amikoromake aronse igitungwa gitoya kiranyaruka kumusahiriza kivyara n'ingoga ugaca usanga n'umuryango kirawufashije cyane ikindi naco nibaza ko ya mashirahamwe yahora abagarukira ko yokongera akagira inguvu akongera akabagarukirako igitigiri gitangwa n'abajejwe intwaro muri site muyange ya mbere ni uko iyo site igizwe n'imiryango hafi amajana umunani muri rusange abantu bagiye baregeranirizwa mu masite ari mu ntara zitandukanye z'igihugu bose bafise ingorane yo kubura amatongo yo kurimamwo ingaruka zibambi cane kuri bo kuko igihe hatse uruzuba rwinshi canke imvura nyinshi mu turere barimwo kenshi nibo bahasiga ubuzima
urakoze tiyariva kuri iyo nkuru dusomeye bamwe mu bagabo bo mu burundi no mu rwanda baremeza ko bahohotewe mu ngo zabo ivyo babisobanuye mu kiganiro muri sanga aho mugenzi wacu eugenie mukankusi yari yatumiye boniface nduwimana yashinze ishyirahamwe ryitwa abagabo mu gahinda akaba n'umuvugizi waryo rifise icicaro muri komine kayanza mu buraruko bw'uburundi yaranira uburenganzira bw'abagabo rikanagwanya ihohoterwa bakorerwa mu ngo n'abo bubakanye uwimana atangura atubwira impamvu nyamukuru yatumye arishinga
ego nibyo nitwa boniface nduwimana nkaba mba mu ntara ya kayanza nkaba ndi umwe mu bahagurukiye ikibazo cy'amabi akorerwa abagabo nkaba nashinze ishyirahamwe ryitwa abagabo mu gahinda mu rurimi rw'ikinyamazuru ni ome ande presse nkaba nashinze iri shyirahamwe inyuma nanjye y'uko nakorewe ayo mabi hanyuma nkaraba ukuntu agenda ariyongera n'ukuntu agenda arakorerwa abantu benshi nkaraba n'ingaruka ayo mabi azana mu miryango no ku buzima bw'uyakorewe ndaba ukuntu agera igihe agacika nk'umusazi iyo ari mu gahinda gakabije mbona ni ibintu byo guhagurukira tukabyira hasi rimwe kuko niyo ayo mabi yabaye umugabo ntiyigera afatwa nk'uwakorewe amabi kuko niwe muntu yama afatwa nk'umuntu w'umunyenkomezi niwe muntu yama afatwa ahubwo nk'uko umenga niwe akorera amabi umukenyezi bigatuma n'iyo atabaje adatabagwa bigatuma kandi n'iyo akorewe ayo mabi agatabaza kenshi na kenshi ahubwo ashobora no kurengana kandi yatabaje hanyuma twashinze iri shyirahamwe kugira ngo turwanye aya mabi twongere dutabarize n'abashikirwa n'aya mabi haba mu kubafasha haba mu kubatabariza mu bijyanye n'ubuvuzi kuko hari abayakorerwa bagakomeretswa mu bijyanye n'ubutungane kuko hari ababa bifuza kwitura ubutungane ntibabone aho bajya ndetse no kubatabariza mu ntwaro iyo bigishoboka kw'abo bantu bumvirizwa maze bagahanurwa kugira umubano wongere ube mwiza uravuga ati hari abakorerwa amabi bakabura n'uwo bitura cyangwa se aho bajya gutanga ikibazo cyabo abo mufasha ni abari muri iryo shyirahamwe gusa cyangwa aho mwumvise ikibazo muratabara oya ntidufasha abari mu ishyirahamwe gusa aho twumvise ikibazo hose turatabara na cyane cyane iyo ari udutabaje cyangwa iyo hari uwumutabarije duhita dutabara byaba ngombwa tukamuba hafi hari benshi baba bakorewe amabi afatiye ku rukoba abo bisabwa ko tubanza tukabavuza hari ababa bakorewe amabi y'ituntuzwa abo bisaba ko tubanza tukabumviriza ku buryo bashobora kugera ku rugero rwo kwisigura mu bisanzwe dufasha uwo ari we wese adutabaye
iki kiganiro rero ni ikiganiro cyasabwe n'abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kugira icyo bavuga reka twakire bosco nyandwi genda kumva ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo murakoze ngewe n'inyunganizi nari mfite kuri umuntu mwatumiye ariko cyane cyane nk'ino mu rwanda kenshi na kenshi usanga abantu bakorerwa ihohoterwa yari abagabo ntabwo ubuyobozi bukunda kubishyiramo imbaraga nkaba nibaza icyo yumva yatwerera nko ku banyarwanda ntibishoboka ari i burundi kugira ngo bagire ikintu bakoze kuko akenshi na kenshi mujya mwumva muri ibi bihugu byacu ngo abantu bicanye umugore yishe umugabo cyangwa umugabo yishe umugore ariko ugasanga mu ntonganya zabo za mbere zabanje kenshi na kenshi abantu bitaga ku mugore ariko n'abagabo bafite ibibazo bikomeye cyane ni iki yumva yatwerera cyangwa yafasha kugira ngo n'ibi bihugu bindi baturanye n'uburundi bibe by'abapatisipanti muri iyo oruganizasiyo yabo ifasha abagabo uravuga ko n'aho ugenda cyangwa se aho uherereye ugenda ubona ko abagabo bahohoterwa
oya nanjye ubwanjye byambayeho nuko ubwo atari ngombwa kubivuga kuri radiyo yego ntabwo ari ngombwa ariko nanjye byambayeho kandi ugasanga abantu rimwe na rimwe ntibakumva
bonifasi yabivuze nawe ati abagabo barahohoterwa ariko ntawe ubumva reka agira icyo yakubwira inama yaguha kugira ngo nawe yenda cyangwa n'abandi bafite icyo kibazo babashe kuba bagishakira umuti bonifasi ndakumva uyu muvandimwe mwamubwira icyo yakora cyangwa uko yakwifata ukurikije ikibazo yakubajije byagiye biracikanye bimwe sinabyumvise neza
navugaga nti iwe bo bagize bagize igikorwa gikomeye mu burundi dushima cyo gushyiraho iryo shyirahamwe rifasha abagabo ndavuga nti we nk'umushakashatsi n'iki yatwerera kugira ngo n'ibihugu baturanye cyane cyane nk'u rwanda izo oruganizasiyo nk'izo ngizo bakoze zifasha abagabo naho zivuke kuko hano kenshi na kenshi abagabo hari igihe bahohoterwa cyangwa bakagirana ibibazo n'ingo ariko ugasanga nta muntu wo kubavugira uhari banarega bikaba nko gusetsa imikani ko babyita mu kinyarwanda bakaguseka bakakubona nk'umuntu utari seriye ni iki yafasha kugira ngo nabo wenda yumvishe ubutegetsi bw'ino kugira ngo n'abagabo bumve ko bahohoterwa
ikibazo ashikirije ni cyiza cyane kuko keretse yuko hano iwacu mu burundi twafashe iya mbere kugira ngo turwanye ayo mabi kuko tubona ariko arazana ingaruka nyinshi no mu bihugu bibanyi hari benshi badutelefona bakatubwira ati mbega mwadufasha gute ati kugira amaleta yacu yumve yuko ihohoterwa ati rihari ati kandi abagabo ati bageramiwe mu bisanzwe amaleta yose arigenga kandi amaleta yose afata ingingo uko leta ziba zabitunganije ariko ikibazo dufite natwe ni icy'uburyo kugira ngo dushobore gushyikira abantu benshi mu bagize ayo maleta kugira ngo bashobore kutwemerera kugira abo tuvugana bashobora gutanguza icyo gikorwa kugira ngo byorohe abahamagara ngo tubatabarize bahamagare mu gihugu cyabo bafise ababatabariza rero ni ishyaka ry'umwe wese mu bavuka muri ibyo bihugu kugira ngo bashobore kujya hamwe basabe yuko bipfuza gushyira ayo mabi ahabona kuko ni ngombwa yuko haboneka gusaba uruhushya kugira bashobore gukora igihugu kibibemerera ni ukuvuga guverinoma zabo zibazi zibemera bisaba ko berekana akababaro kabo bagashika muri guverinoma iyo tuba twari dufise uburyo bushobora kudufasha gushika aho tuza kubisigurira amaleta tukabereka ingaruka biriko birazana aho biri hose kumbure byobaye byiza kuko bobemereye vuba bakanagira ico babafasha mu gushinga ayo mashirahamwe bosco wabyumvise ni uruhare rwa buri wese kuba abagabo bashinga nk'iryo bakwishyira hamwe kugira ngo bashinge ishyirahamwe nk'iryo ngiryo ry'abagabo mu gahinda rikorera mu burundi
ni ukubiharanira byo byo ni ukubiharanira ariko ntabwo byoroshye ubwo hari ngira ngo umuntu azabaza uko bigenda nubwo atari njye wenda hari n'abandi n'itari njye wenda bishingiyeho ariko hari n'abandi nibaza ko bizagenda biza uko bigenda biba byinshi
ni uko baba batabivugira ahabona ngo umuntu amenye ufite icyo kibazo yenda bihurize hamwe hanyuma babashe kugishakira umuti bakoze iryo shyirahamwe bishobora kuba byafasha nk'uko bonifasi abivuga yego yego ikindi ndibaza ko mu rwanda hari irindi shyirahamwe ryitwa rwamureke ndibaza ko mubegereye bashobora kubarangira uburyo mushobora gutangira yenda irindi shyirahamwe cyangwa se mugakorera muri uwo muryango kugira ngo mushake umuti w'ibyo bibazo yego yego twakire jean hakizimana ndi mu ntara y'ibitoke mu burundi ni igitekerezo nagomeshikirize kuri ibi byariko biravugwa yego mu bisanzwe iki kintu kirahari cyane agateka k'abagabo hari igihe bishika kagahonyangwa hari igihe bishika umugabo by'ukuri agahohoterwa nk'akarorero nagombe ntange hari igihe bishika umugore ugasanga by'ukuri aragiye mu ngeso zitari nziza mbere rimwe rimwe agata n'umugabo bahora babana bashingiwe akaja ku wundi mugabo aho rero hariho benshi badashima kubishyira ahabona kuko biramaramage nk'iyo umugabo wumvise ngo umugore wiwe yamutaye yagiye ku wundi mugabo abenshi ntibashima kubivuga abandi nabo ugasanga by'ukuri abagore ni abantu bakunda kunywa bakaboregwa bakaja mu bubare bagataha baborewe umugore agataha agahita ashwanira umugabo ariko kenshi abagabo ntibabivuga kuko bacavuga ati niyo nabivuga bazoca bantwenga bazovuga ko atajambo mfise nka jewe nk'igisabo mbere noca nsaba nk'igitekerezo canje nuko hoba umunsi uko hariho umunsi wahariwe agateka k'umukenyezi nk'umugabo hari hakwiye kuboneka umunsi by'ukuri umunsi abagabo nabo bovuga nti uyu munsi ni umunsi twigina ubwigenge bwacu ku gateka kacu kubera ko hariho benshi n'ukuri bahohoterwa bonifasi uyu muvandimwe ati abagore baranywa bagasinda bakata abagabo babo muri makeya ikibazo mwabonye ku bagore bahohotera abagabo byaba biterwa n'iki ni ubusinzi
ubusinzi ni kimwe mu bibazo mu batanywa mu badasinda usanga hariho izindi ntambara mu rugo hari ibibazo bimwe bimwe twabonye bituma abagabo bahohoterwa mu rugo icya mbere iyo abagabo n'abagore bakora akazi hanyuma umugore akaronka umushahara munini usumba uw'umugabo rimwe na rimwe mu ngo zimwe zimwe biravamwo ko umugore aca yigarurira ibintu byose avuga ko ari watanga amategeko kuko na kare ari nawe atanga amafaranga yinjiza mu rugo menshi ibyo bigaca biba intandaro yuko asuzugura umugabo ko umugabo atakintu na kimwe afise ku burenganzira umugabo akaba atanguye guhohoterwa icya kabiri abagore bamwe bamwe mu ngo hari igihe usanga atabona umugabo nk'uko umenga ni umutware w'urugo mu by'ukuri iyi hohoterwa mu bagabo byo ni ibintu bimaze kumenyera tubimaze kubimenyera nk'aho ari ibisanzwe kuko usanga akenshi kugira ngo abagabo bahohoterwe usanga biterwa no kunywa inzoga ku badamu cyangwa se ugasanga umudamu arusha amafaranga umugabo ugasanga rero ariyobora uko yishakiye ibintu byose niwe utanga igitekerezo mbese umwanzuro atanze akaba ari uwo nguwo ku buryo udashobora kuwumukuraho nanone rero twebwe bagabo tukareba ugasanga nitujya kubishyira hanze ku karubanda ukavuga ati bagenzi banjye baranyuzamo ijisho biragenda uko nguko ugatuza nyine ukaryumaho ukavuga ati reka nemere nyine niko byagenze kugira ngo hatagira abandi baturanyi badukishamo ijisho ese ngewe nkabaza ati nta kuntu umuntu yazajya atanga amakuru ariko atari kwa kundi usanga habaye inama cyangwa se hazamo urubanza ugasanga mubishyize n'ubundi ku karubanda buri wese akamenya nk'uko tuzi nk'abanyabuzima baza wenda nko mu rugo bakatuganiriza ku bijyanye wenda n'imirire mibi cyangwa ku bindi hakagira hari abantu baza bakinjira mu rugo bakatuganiriza ariko ibintu bitagiye hanze nanone ku mugabo areba najya kubishyira hanze buri muntu wese arabimenya bamwite inganzwa bamwite ko atari seriye mu mutwe ugasanga ari ikibazo rero nicyo giteraho umugabo gutuza akabyemera nyine kuko nta kundi yabigenza ngewe navugaga wenda nta kuntu haba hari itsinda ku buryo habaye ikibazo bagenda bakabaganiriza bakabunga bakabaza n'igitera ibyo ngibyo bitagiye ahantu hagaragara ku buryo baba ari cyo baba bashinzwe wenda kuko icyo kibazo cyo kiri henshi kiri ahantu henshi cyane hariho ukuntu ushobora guhamagara umuryango abantu babiri batatu yego ukabatura icyiyumviro ufise ikibazo ufise bakaguhanura ariko ishobotse bakagihondahonda kigaherera mu muryango mu bwo hari ibintu usanga bibarengeye muri rusange
radiyo ijwi rya amerika washington disi amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha kuri radiyo ijwi rya amerika niho bigarukiye turabashimiye kuba mwaduteze amatwi tubatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere kuri radiyo yanyu ijwi rya amerika mu kurindira mwese tubifurije kugira ibihe byiza